Iyi ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi rya amerika iratanga ibiganiro byayo muri kino gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zibiri ni ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aha dusamiranira ni washington dc muri kumwe na aloyizi bigirimana haremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo turabahaye ikaze ibyo byo kurya nibyo bidashobora kwinjira mu burundi kubera abatanzaniya tubajije batubwiye yuko nabo nyine bariko baratunganya neza isabo kugira ngo barabe ibintu biba bisohotse mu gihugu cabo yuko vyoba vyatanze amatagisi canke bitayatanze we nibura amatari w'intara ya ruyigi hasani abdala avuga ku ngingo yafashwe na leta ya tanzania yo kubuza ibifungurwa bimwe bimwe biva muri ico gihugu kwinjira mu burundi inkuru co kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya ariko imbere yaho tubanze duha akanya mugenzi wacu rozine munezero adushikirize amakuru avugwa hirya n'ino ku isi yaduteguriye mwaramutse rozine
mwaramutse aloyize mwaramutse namwe mwese mutwumviriza kuri uyu mugoroba no wo kuwa kane niho umukandida w'abarepublikani Donald Trump yemeye ku mugaragaro ko agiye guserukira abarepublikani mu ihiganwa ryo ku mukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ijambo amacakubiri mu kibanza cy'ubumwe niryo ryagiye rirumvikana cyane ku munsi wa nyuma w'inama nkuru y'abarepublikani yari imaze iminsi ine mu gisagara cya Cleveland muri leta ya Ohio uko kutumvikana byatangwe ku munsi wa gatatu aho umurepublikani Ted Cruz yari mu bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu barepublikani mu ntango avugiye ko atazoshigikira umufasoni Hillary Clinton ariko kandi ko atazoshigikira na Donald Trump basangiye umugambwe Ted Cruz akaba yavuze ko adashobora gushigikira abantu batyoza umutambukanyi wiwe hamwe na se wiwe imbere yo gufata ijambo ku munsi wa nyuma w'inama nkuru y'abarepublikani Donald Trump yatanze ikiganiro mu kinyamakuru New York Times aho yavuze ko azoshira imbere ibyo Amerika ikeneye imbere yo, yo kwiyumvira abasigaye bose ku bijanye no kugomba guhirika ubutegetsi muri Turkiya umukandida Trump yavuze ko ashigikiye cyane Perezida Erdogan kuko ari we ashoboye guhindura ibintu muri ico gihugu mu kanya turagaruka ku, kuri bimwe mu ijambo yashikirije muri mari umugwi witwaje ibigwanisho wahurikiyemo abatuwarege basanzwe begamiye leta wigaruriye igisagara ca kidal kiri mu buraruko bwa mari ni nyuma yaho bataniye mu mitwe n'abahoze bari muri uyo mugwi nyene gushika ubu ntawuzi abaguye muri ico gitero uko bangana kandi ntawuzi uburyo ibintu vyifashe muri ico gisagara ca kidal umukuru w'umwe mu migwi y'abatuwarege yatanye mu mitwe yatanywe mu mitwe yavugiye ku ijwi rya amerika ko amasase yadutse igihe bari bavuye mu nama yo kumvikana ko boshira ibigwanisho hasi iyo migwi yompi ikaba yagirizanya kuba yasotoranye umugwi wari wariyonkoye ku batuwarege wari warigaruriye icyo gisagara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri inyuma y'aho umugwi wa al-qaida urabirukana ubona kuhigarurira abasirikare b'abafaransa bafatanije n'abasirikare ba mari hamwe n'abajeje kugarukana mu mahoro n'umutekano bo mu ishyirahamwe mpuzamakungonyi bakaba bagerageza kugarura amahoro muri ako karere mu gutuza abagwanyi ba kisilamu mu gihugu cya zambia abatavuga rumwe na leta baratewe amakenga n'ishyirahamwe ry'abikorera utwabo rikorera muri dubai ryaronse isoko ryo gukora amakarata yo gutora mu matora y'itariki cumi n'imwe mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta ikavuga ko iryo shyirahamwe ryarangije icyo gikorwa imigambwe itavuga rumwe na leta ivuga ko guha iryo soko ishyirahamwe ridakorera muri afurika bizozimba igihugu kandi ko leta ishobora kuzobikoresha kugira yiba amatora gushika uyu mwaka gushika uyu mwaka Zambia ikaba yari isanzwe ikoresha amakarata y'amatora mu gihugu cya Afurika y'Epfo Jack Muimbu umwe mu batavuga rumwe na leta avuga ko batizeye ibizova muri ayo matora avuga ko umugwi ujejwe amatora wategerezwa guhagarika iryo soko umugwi ujejwe gutunganya amatora uvuga ko icyo gikorwa cyacungerewe n'abaserukira imigambwe n'abandi batan- batandukanye Sylvia Bwa- Bwariya icegera cy'umuvugizi w'uwo mugwi avuga ko ubu bariko bariga uburyo bwo gutekera ayo makarata no kuyazana ku mugwa mukuru wa Zambia i Lusaka akavuga ko ari igikorwa cakurikiranywe na bose kandi ko yizeye ko gishimwa na bose Ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyatangaje ko biriko birakurikiranira hafi biriko bibera mu gihugu ca Turkiya inyuma yaho habereye kugomba guhirika ubutegetsi Amerika ivuga ko yifuza gufasha Turkiya kuko ari umunywanyi akomeye gushyira hamwe OTAN no gufasha Turkiya mu vyo iriko i- iri- ikora kugira kugira ntitakaze demokarasi yayo Jos- Josh Ernest umumenyeshamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje kuri uyu wa kane ko abantu mu gihugu cya turkiya badafise umutima uri hamwe kandi ko batamerewe neza josh avuga ko ari cyo gituma amerika itegerezwa gukurikiranira hafi ibishobora kubera muri icyo gihugu kuva ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'indwi aho igisirikare cyagomba guhirika ubutegetsi aho muri turkiya perezida erdogan yaranyarukije gukura abantu mu buzi abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu bapolisi abacamanza n'abigisha bakaba bamaze guhagarikwa mu mabanga yabo leta ya turukiya yatangaje ikiringo cy'iminsi mirongo icenda kugira ibe yatujije abagwi- aba- abagirwa nico abagirwa iryo hirikwa ry'ubutegetsi ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika byatangaje ko perezida obama yasabye umute mugenzi we kwisunga amategeko no gukingira inzego za demokarasi
urakoze rozine munezero ku makuru uhejeje kudushikiriza tugume hafi ariko kugira uhave udushikiriza ncamake yayo imbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya mwumviriza radiyo ijwi rya amerika amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda komisiyo y'igihugu y'abana iriyamiriza raporo y'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu human rights watch kuri raporo yayo uyo muryango washize ahabona uvuga ko abana b'inzererezi mu rwanda bahohoterwa bagakubitwa ndetse bagafungwa yamara iyi komisiyo ivuga ko atamwana n'umwe afungwa ni inkuru dushikirizwa na asumta kaboyi mu rwanda raporo yasohowe n'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch kuri uyu wa kane tariki makumyabiri n'imwe nyakanga yahawe umutwe uvuga ko u rwanda ruri gufunga abakene barwo ndetse kandi ko guverinoma ifite umugambi wo guhisha abantu batifuzwa bari babakene nyakujya abana bo ku mihanda n'abandi kugira ngo hatagira ubabona human rights watch ivuga ubushakashatsi yakoze mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bwerekana ko hari abantu benshi biganjemo abatagira aho baba abazunguzayi abana bo mu mihanda n'abandi bantu bakennye bakurwa ku mihanda inyuranye ba- bagashyirwa mu bigo by'agateganyo mu gihe kirekire aba ngo aho baba bafungiye ntibagira ikibatunga ntibabone uko boga kandi ngo bahora bakubitwa buri munsi umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'abana kanyamanza claudine yabwiye ijwi rya amerika ko batemera icyegeranyo cya human rights watch kuko nta mwana n'umwe ufungwa mu rwanda ahubwo abana bagororwa ntabwo umwana afungwa umuntu mukuru arafungwa kuko azira ibyo yakoze nk'amakosa navuga ko umwana agororwa kwa kabuga twari twarateganyije aha uruhande rw'abana tugerageza kurusana kugira ngo abana tubafashe basubire mu miryango yabo dukorana n'uturere dutandukanye ariko ubu ngubu naho ntabwo harimo harakora abana ntabwo bakirwa aho hantu kuko turimo turareba uburyo bwiza bwose byakorwamo tukareba ukuntu bafashwa kuko niyo tuba- tubakiriye tubavanye mu muhanda tuba tubafitiye gahunda ariko cyane cyane tugerageza kureba uko basubizwa mu miryango ibigo byakirirwamo abantu b'inzererezi icya gikondo mu mujyi wa kigali kizwi nko kwa kabuga n'ibindi byubatse hirya no hino mu ntara byakunze kunengwa n'uyu muryango ko atari ibigo ngororamuco ahubwo ari gereza mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu ubwo komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda iyi komisiyo yari mu ngendo mu ntara basura imikorere ya za transit center hirya no hino mu gihugu iyi komisiyo yeretse minisitiri w'umutekano mu gihugu anawufite amagereza mu nshingano ze ko hari ibigo bimwe bikora umurimo nk'uw'amagereza aba bana kugira ngo bafatwe bajye kugororwa hari aho bakusanyirizwa bahurizwa ariko noneho n'aba bantu bakuru b'inzererezi aba ngaba babamo abamugi twagiye dusanga mu cyo bita taransiti senta mu turere nta hantu hatandukanye ushobora kuvuga uti aha ni aho bacagurira abana cyangwa aha ngaha ni aho abantu bakuru twahuye ni- n'icyo akarere katubwiye ko cyitwa transit centers ariko twanababaza tugasanga mu by'ukuri imite uko abantu babaho muri transit center ariko abarimo muri izo transit center akaba atari abana ariko twarahageze dusanga abantu bahari iyo hashize amezi abiri cyangwa atatu basubira mu rugo umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abana mu rwanda madamu kanyamanza claudine yabwiye ijwi rya amerika ko ubu icyari ikigo cyo kwa kabuga kitazongera gushyirwamo abana ko ahubwo leta yatangiye umugambi mugari wo kujya ifasha ibigo byakira abana b'inzererezi byaba ibya leta cyangwa se iby'abikorera ikabafasha kugira ngo ibyo bigo aribyo byita ku bana mu gihe hagishakishwa uburyo abo bana bakoherezwa mu miryango yabo muravuga muti ku kabuga nta n'umwana uzasubirayo hari icyo mwahanenze ku buryo muvuga muti reka noneho tubikorere mu bindi bigo leta ifasha abo bana kenshi si ab'i kigali gusa usibye ko n'i kigali ibyo bigo birahari ariko baturuka no mu tundi turere ni ukuvuga ngo ni byiza ko begera n'aho ngaho batuye kugira ngo gusubizwa mu miryango byoroshye uyu muryango unavuga ko abana bafunganwa n'abantu bakuru ngo abana bakubitwa ibyo byo hari icyo mwabivugaho mu by'ukuri icyo kintu ubundi umwana ntakwiriye gukorerwa ibyo byose nk'uko nari mbivuze kandi twebwe ibyo twigisha n'ibyo dusaba abantu bose ku burenganzira bw'umwana ni ukutamuhohotera iyi raporo ya human rights watch yasohowe kuri uyu wa kane yanamaganywe na minisitiri w'ubutabera w'u rwanda akaba n'intumwa nkuru ya leta johnson rusinge asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tuje mu burundi banki nkuru y'igihugu cy'u burundi imenyesha ko ibihano bikomeye bigiye gufatirwa abantu bavunja amafaranga ku rugero rw'umurengera ruhushanye n'urw'iyo banki ni nyuma y'aho abarongoye berbe bagiranye inama n'abafise amazu yo kuvunja ejo ku munsi wa kane ni inkuru dushikirizwa na eloge wirikaneza umukuru w'ibanki nkuru ya repubulika brb jean ciza yibukije abavunja amafaranga ko urudandazwa bakora rudasanzwe yababwiye ko barukoze nabi ifaranga ry'uburundi ritakaza agaciro bigatuma ubutunzi bw'igihugu butosekara yanabamenyesheje bimwe mu byo biyemeje bategerezwa kubahiriza atari uko bagafatirwa ibihano kubahiriza ingingo itegekanywa itegekanya inyungu ya rimwe ku ijana yongerwa ku giciro cyo kudandaza gihezohogwa na banki nkuru y'igihugu ari iyo hari urondera ifaranga y'agaciro canke igice kimwe ku ijana gikurwa ku giciro cyo kugura gishingwa na banki nkuru y'igihugu iyo hari uwubashoreye amafaranga y'agaciro kubahiriza ingingo yo guha urupapuro rwerekana ingene mwavunjiye umuntu ico twita borodero de change mu gifaransa igihe cose muguze canke mugurishije amafaranga y'agaciro kumanika ibiciro bisohorwa na banki nkuru y'igihugu imbere yaho mukorera kandi mukavyubahiriza gutanga muri banki nkuru y'igihugu icegeranyo c'amafaranga y'agaciro mwaguze canke mwagurishije abafise amazu yo kuvunja amafaranga bamenyesha ko ingorane zorondererwa ku bantu bavunja amahera batayifitiye ububasha uyu mutama amaze imyaka mirongo itatu avunja ubuharura abantu bavunja muri iki gisagara cya bujumbura usanga nk'abantu bose arabavunjaye nk'ubu ubu amabiro dushanje niba mufise menshi ngira ni mirongo itandatu nangahe ariko abavunjaye bari muri iki gisagara barashika n'amajana atanu gutyo ni hamwe bavuga ati abasangiye bike bitana ibisambo twebwe nta kamaro twari dufise ko kuduza amadolari kuko n'imitahe yacu icihahonera igipolisi cemeza ko kigiye kugwanya abavunjira amahera mu rufuri nk'uko catujije abadandariza mu mabarabara godefroy bizimana icegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi ica ndabigereranya n'icyo twitwa rokomerese andira duhitiye turwanya muri iki gisagara cya bujumbura murazi ko abadandaza b'ibyamwa bajya abamama bari baraduteye ingorane muri iki gisagara cya bujumbura akajagari ra- ubucafu n'ibiki n'ibiki bene amazu badandaza mu mategeko bariha leta bakareba amakori barahugutse bati ni ukuri aba bantu nibo badukuremo batuma tudandaza duhomba wadandariza hanze nta nzu ariha nta kura ariha turafashanya nabo turahaguruka rujya rudandaza turarurwanya kandi ni ukuri aho tugeze ubu twoshima namwe rero mvuga nti ingorane iri iwanyu murabona abantu batuma mudandaza muhomba abo birirwa bahagaze ku mabiro n'eshanje yanyu bigira abakomisiyoneri mvuga nti rero ko twagize inama tuba dupfunditse ko abo bantu tubarwanya kugira ngo mudandaze namwe mwunguka abacuruza amafaranga bagiriza banki nkuru ya Republika ko yabatse uburenganzira bwo kugura amafaranga y'agaciro mu mabanki y'ubudandaji ikaba ari imwe mu mpamvu zituma kena ikindi bagiriza iyo banki ni uko itanga ayo mahera ku bantu ku giti cyabo kukimenyana iyo banki nayo ibagiriza gushaka kunguka umurengera umuyobozi wayo aratanga akarorero hariho raporo twaronse mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu aho biro doshanje imwe yagize inyungu y'imiliyoni mirongo icenda ku munsi iyo nyungu na bararudi birayigora kuyironka ku munsi urudandazwa ntirusanzwe cyo gituma tuteze kurusubiza mu mategeko rugakorwa mu muco n'amategeko arugenga ibivugwa n'umuyobozi wa BRB ntibinyura na gato abacuruza amafaranga maze deux ans nugura ibiro de change ndaje barambwiye ngo ntimeze neza nda- ndagurisha itongo data yandatse ndaje muri biro de change parce qu'il me fallait plus de 50 millions pour commencer uyongeraho nsigaranye nta sinana yavuga yateye ikigo tuvuganye ukuri ingorane muri biro de change je mvuga nti turetse ibintu byo guhendana tugakoresha ukuri nk'abarundi bakunda igihugu je kumva ndo hakundwi abantu badashika amajana atatu natugije natugije igiciro ca dolari gute je sais même pas où ça se fait je sais pas où ça se trafique je ndi ngaho umudandaza mutoyi cane atazi n'uko biraba ndiko nduga ndiko ndahama ndiko ndicwa n'inzara si twebwe n'ukuri kw'imana kandi naje ndatunamwe muri two atari twebwe rondera ikibazo aho kiri ubukene bw'amafaranga y'agaciro bubandanya kwibonekeza mu gihe hari abantu bayakenera mu bintu bitandukanye umukuru w'banki nkuru y'igihugu yemeza ko mu minsi iri imbere abantu baja kwivuza hanze y'igihugu canke abafise abana biga mu bindi bihugu bazohabwa amafaranga y'agaciro bakeneye ariko uwuzoyaronka azogirwa ko amatohoza kugira ngo ntabeshe ngo hanyuma agaruke kuyagurisha nk'uko hari abasanzwe babikora eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
kuva kuwa mbere tariki ya cumi n'umunani kugera ku ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi kwa karindwi ishyaka ry'abarepublikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa cleveland muri leta ya ohio intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha icyumweru kimwe nyuma yaho abo mu ishyaka ry'abademokarate nabo niko bazabigenza ikoraniro kaminuza ryabo rizabera mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania kuva kuri makumyabiri na gatanu kugera kuri makumyabiri n'umunani y'uku kwezi kwa karindwi radiyo yanyu ijwi rya amerika izaba ihababereye
kuva ku munsi w'imana ku mupaka w'u Burundi na tanzania ku ruhande rwa komine ya gisuru mu ntara ya ruyigi abategetsi ba tanzania barabujije ibidandazwa bimwe bimwe kwinjira mu burundi mu gihe bamwe bibaza ko ari imigenderanire hagati y'u Burundi na tanzania yoba yatosekaye buramatari w'iyo ntara hassan abdala avuga ko atakibazo na kimwe kihari mu bya politike y'u Burundi na Tanzania yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema kuri telefone bwa mbere ntanguye kubeshuza hariho ibintu bavuga varezo sosiyo yuko eh, ata migenderanire y'igihugu cy'u Burundi na Tanzania nayo iriho Eh, imigenderanire imeze neza cyane mbere n'intara yacu ya Ruyigi hamwe eh, na Tanzania imeze neza ku byerekeye navyo ayo makamyo atinjiza ibintu cyane cyane imyumbati ne- n'ibiharage n'ibintu byo gufungura n'ibindi ibyo byo kurya nibyo ba- bidashobora kwinjira mu Burundi kubera abatanzaniya tubajije bad- batubwiye yuko ba- nabo nyene bariko bara baratunganya neza ibisabo kugira ngo barabe eh, ibintu biba bisohotse mu gihugu cyabo yuko byoba byatanze amatagisi cyangwa bitayatanze kugira nacyo nyine kiduze ubutunzi muga ibindi byimburwa biragenda umunyu amamatera n'ibindi biguma byinjira bike bike urumva rero nta kintu gishasha kiriko kiraba ku mupaka kiretse gusa ibyo abatanzaniya bafashe ese mwaba muteganya kuvugana na bagenzi banyu bo mu gihugu cya tanzania kugira ngo ah, n'ako kabazo gato gahari kabe kakemuka oya nta kabazo kariho gato ni ni intunganyo y'igihugu cya tanzania rero kiraraba nayo nyine ko amatagisi yoba yinjira mu gihugu cyabo nari mu kuri paf yo muri tanzania nabo nyine nibo baduhaye iyo muco kugira ngo tumenye neza ukuntu bimeze ku mupaka mugabo ibyimburwa biguma byinjira nta ngorane izirabije mu makamyo kariho eh, badashobora kwemera kubera ba- ba- bariho amakori make abandi nabo bagakoresha ibipapuro bya forode ariko byatumye bafata izo ngingo kugira ngo barabe nabo amatagisi yinjire mu gihugu cyabo mu bisanzwe imigendere imeze neza cyane hari igihe se bababwiye bazaba bashoboye gushyira mu bikorwa ibyo bifuza kuba bashyize mu bikorwa kugira ngo urujya n'uruza ah, rwongere rube nk'uko rwari rusanzwe rumeze rusanzwe nk'uko rwahora keretse ayo makamyo gusa yahora atwara ibyo vyimburwa gusa niyo atagenda mugabo abagenda n'amakinga abagenda n'amamoto cyangwa abagenda n'amaguru barema mu gihugu cya tanzaniya barabandanya bagenda nta ngorane hassan abdallah buramatari w'intara ya ruyigi turagushimye cyane kano kanyu hayiradi ijwi ry'amerika turabashimiye cyane kandi nterakamu abantu bahunze bari mu gihugu cy'u rwanda ko bunguka kuko igihugu iratekanye n'intara ya ruyigi yacu iratekanye ku byerekeye imigenderanire naho ya- yacu na tanzaniya imeze neza cyane
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu ntara ya gitega havurwa imirwi y'ibitsina gabo bafatwa ku nguvu n'abana b'abahungu bo mu ibarabara ibyo n'ibivurwa n'umukuru w'ikigo humura kijejwe kurwanya amabi afatiye ku bitsina mu gihugu cy'u Burundi ibindi kuri iyi nkuru tubibaze fideli d'antoine sabimana muganga nzeyimana silviya arongoye ikigo kijejwe gutuza amabi afatiye ku gitsina aremeza ko ibice byinshi by'amabi afatiye ku gitsina akorerwa abagore ariko abandanya amenyesha ko n'igitsina gabo bimaze kugaragara ko kitorohewe Eh, ibice mirongo icenda ku ijana by'abaza bafashwe ku nguvu n'ivyo n'abagore ariko birashika n'abagabo bagafatwa ku nguvu Ah, ivyo tumaze kuronka cane cane bari abana b'abahungu abajya abana b'abahungu bo mw'ibarabara Ah, bafashwe ku nguvu n'abagabo n'abagabo batazi Eh, byarashitse turaronka mugabo ni bake n'abandi bagabo ah, bafashwe ku nguvu n'abandi bagabo n'abandi bagabo hajya nko mu kajoro hatabona umugabo ukazusanga yibundiwe n'abandi bagabo nka babiri turamaze kuronka n'abana bajya abana bakiri bato b'abahungu bafatwa ku nguvu n'abakobwa n'abakobwa cyane cyane abo tumaze kuronka ika tumaze kuronka ni abakobwa bari bajejwe kubarera noneho nk'abo bana bo mu ibarabara muca mubafashe iki iyo byagenze uko ego abo bana bo mu ibarabara icyo dukora eh, turabavura tukabakingira kugira ngo ntibandure indwara zifatiye mu bihimba by'irondoka harimo na kirya na- n'ikiza roho nyanganda sida turabakingira hanyuma iyo bishyitse tukamenya uwo muntu yabafashe ku nguvu duca tumukurikirana tukamushikiriza tukamushengeza mu butungane ni ibyo ahanini dukora bamwe mu bana bo mu ibarabara bivuga ko babangamirwa baremeza ko bafatwa ku nguvu bakavuga ko kenshi bikorwa n'abana bakuze bakuriye mu ibarabara abo bana bavuga ko baje mu ibarabara kubera ubukene ingorane ziri mu miryango canke ubupfuvyi erike ndayisaba umwe muri abo bana ba mayibobo baba mu gisagara ca gitega yabwiye ijwi rya amerika uko babayeho n'icatumye ahungira mu buzima bwo mu ibarabara jena aja mw'ibarabara kubera mukapapa yamfata nabi mboya nko kw'ishuri nta nuko yangaburira yambwira ngo ntabiriho ngo kandi ndabibona ca ndidugira ino tuca turara nko ku mbaraza z'abantu nyene aho batwirukana n'andi batatwirukana twifuka amagunira tugasasa ibikaratu hanyuma aba- abadukuriye ca mw'ijoro bakadusanga aho twi- aho turyamye baraduhohotera twashatse kumenya nimba leta ifise imigambi yo gukura abo bana mu ibarabara twegera umushikiranganji w'intware yo hagati mu gihugu pasikari barandagiye politike yo gukura abana mu ibarabara ni i- iriho ni politike navuga y'igihugu si politike y'intara ya gitega gusa Eh, mu bushikiranganje ubu bujurire bateye akazi na muntu hariho imigambi kandi natwe nk'abajejwe intwaro tuzogerageza dukorane n'ubwo bushikiranganje iyo migambi irahari mu gisagara ca gitega uko iminsi igenda bibandanya biboneka ko abana bo mw'ibarabara ari benshi mu kuva muri karitsiye imwe baja mu yindi kenshi mu kwiyunguruza bifashisha amakamyo apakira imizigo ico bafungura naco bavuga ko basega uwo bahuye rimwe na rimwe bakemeza ko baraba batubitse umukanda umunsi utagenze neza ngo baronke ubafitiye impuhu igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
nshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kano gatondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu rozine munezero atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije rozine mu makuru twabashikirije twabwiye ko kuri uyu mugoroba wo ku wa kane niho umukandida w'abarepublikani donald trump yemeye ku mugaragaro ko agiye guserukira abarepublikani mu ihiganwa ryo kuba umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika mu ijambo yashikirije akaba yagarutse ku mugambi wo gusubiramwo ibijyanye no gusaba ubuhungiro muri amerika avuga kandi ko azokugarira imipaka abanyamahanga bari mu basanzwe bageramiye amerika na cyane cyane abaturuka mu bihugu bikorana n'imigwi y'iterabwoba muri mari umugwi witwaje ibigwanisho uhurikiyemo abatuareg basanzwe begamiye leta wigaruriye igisagara cya kidal kiri mu buraruko bwa mari ni nyuma y'aho bataniye imitwe mu mitwe n'abahoze bari muri uyo mugwi nyene gushyika ubu ntawuzi abaguye muri icyo gitero uko bangana nta n'uwuzi kandi uburyo ibintu byifashe muri icyo gisagara mu gihugu cya zambia abatavuga rumwe na leta baratewe amakenga n'ishyirahamwe ry'abikorera utwabo rikorera dubayi ryaronse isoko ryo gukora amakarata yo gutora mu matora y'itariki cumi n'imwe mu kwezi kwa k'umunani k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta ikavuga ko iryo shyirahamwe ryarangije icyo gikorwa imigambwe itavuga rumwe na leta ivuga ko guha iryo soko ishyirahamwe ridakorera muri afurika bizozimba igihugu kandi ko leta ishobora kuzobikoresha kugira yiba amatora ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika byatangaje ko biriko birakurikiranira hafi ibiriko birabera mu gihugu cya turukiya inyuma y'aho habereye kugomba guhirika ubutegetsi amerika ivuga ko yipfuza gufasha turukiya kuko ari umunywanyi akomeye w'ishyirahamwe utani no gufasha turukiya mu byo ikora kugira ntitakaze demokarasi yayo josh ronest umumenyeshamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje kuri uyu wa kane ko abantu mu gihugu cya turukiya badafise umutima uri hamwe kandi ko batamerewe neza josh avuga ko aricyo gituma amerika itegerezwa gukurikiranira hafi ibishobora kubera muri icyo gihugu
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe nanjye aloyizi bigirimana amakuru hirya nino twayashyikirijwe na rosine munezero tubatumire kubandanya mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.